Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya akkam oltan. Kamisaa Ebla 26 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Ebla 18 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Bilchimsa nagaa Ansoraa Halakeetti oduu har'a qabnu keessa muummee ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf uummata kibbaa naannoo uummata kibbaa hawaasaa jira. Gama kaneen ammoo koomishineerii mirgi namaa tokkummaa mootummoota Itiyoophiyaatti imaltuudha. Imaltuu fixatee dhugaa wal dubbacha waliin hojjechuu dandeenya jedha mootummaa Itiyoophiyaatiin waan argamnu keessaa tokko.
Komishinara olaanaa Komishina mirga dhala namaa kana ilaalchisuudhaan gabaasaa qindeessine gara boodaa dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya yuunivarsiitii Amboo keessatti har'aa barattoonni hiriira geggeessanii jiru lameen oduudhaa booda kanneen dhiyaatanii maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna ammaaf oduudhaaf gara soorattan sin deebisa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ardhaa uummataan wal mari'achuuf naannoo kibbaa hawaasaatti dabre biyya wal mari'achaa waan jira wal agarsiisa hojiitti dabarra ta'uu baannaan hojii hojjechuu hin danda'u jechuun dubbatu. Fedhiin teenna misooma tanumaafuyyuu tanaaf biyya wal mari'achuu jirraa jedha muummeen ministeeraa demokiraasiin dhugaa ammoo harka uummataa jirti jechuun dubbatu. Komishineerii mirga namaa Itoophiyaa imaltuu Itoophiyaatti dhaqaayyuu fixate imaltuu sun keessatti bulchoota mootummaa paartilee mormitootaa barattoota yuunivarsiitii abbootii gadaatii fi nama hedduu wal mari'atan mootummaan Itoophiyaa haaraa'ee qalbii dansaan nu simate mootummaallee waliin hojjechuuf hena taatullee waan ganna xiqqaa keessatti hojjetan fakkeenyaaf nama gamitti rakkoo hiriiraa wal qabatee dhiyeeffamee dhugaa wal dubbachaa waliin hojjechuu dandeenyaa jedhu oduun duubatti dachaan. hojjettoota gargaarsaa tokkummaa mootummoota hujiif Suudaan Kibbaa jiran keessaa kudhanii. nama kudhan makiina isaanii waliin lafa dhabane akka itti gaafatamaan gargaarsaa Suudaan Kibbaa ka tokkummaa mootummoota alaan nidoo jedhetti jari kun kalee naannoo yaayitii ka'eetiin godina seentiraal ikwaatooriyaa yaanaa jedhee warra baay'ee achumaan dhaban barbaaduu jiran guyyaa gaddaa warra qawwee tokkotti hojjettoota gargaarsaa Suudaan Kibbaa guurratee badeeni jaralli lafatti hin garre. bulchiinsi Maqalee warra seera malee karaa irratti gabaa banatee wa gurgurachuu jira jedhe manneen isaanii irra diiguu jira. warri seera kan cabsammoo birrii kuma lamaatiif dhibba shanii adabamaa jechuun dubbata ijoollee asitti waa gurguratan jedhan keessa akka gabaasaan kenna kan Maqalee jiru nu ergatti ijoollee barattoota yuunivarsiitii baratanii ka digrii tokkeessoo qaban ka digrii lammeessoofa qabanii haga guddaan ijoollee dubaraati shaayiif buna kadarra gurguratanii jedhe kun rakkoo guddaa jere kun rakkoo isaanii bulchiinsatti machuutti jira. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Senetiin Ameerikaa nam pirezidaantiin Ameerikaa ministeera hajaa alaatii filate dhiyeeffate Maayik Pompeeyoo mirkaneessuuf deema. Namni kun daayireektar CIA ka Ameerikaa ta'ee hojjechaa baay'e itti gaafatamaan paartii Rippaabilikaan Mish Mikoonilleen nama kana filachuuf akkitansaa waan sagalee argachuu jira jechuun dubbata. Deemuun deemee ministeera hajaa alaa Ameerikaa torbaatameessoo ta'uuf deema. Yoo mirkanaa'eef. ameerikaatti bulchiinsi mootummaa sadii pirezidaantii koongireesii fi mana murtii waliigalaatti namu hujii walii keessin seenu pirezidaantii tiraamp ammoo yoo hedduu hujii ufii dadhiisee taanii dabraa jechuun himachuu jiran akka tiraamp hardha jedhetti asiyachi hujii damee haqaa keessa harka fudhachuuf deemuu danda'a jedhe tanni jechuu jirtuun hujii daayirektarii fbi ka durii waan tiraamp filannoo raashiyaa filannoo pirezidaantummaa ameerikaa irratti raashiyaa waliin hojjetan jedhan nama qorachuu jirfa senetiin ameerikaalleen akka namni hujii tan qorachuu jir daayirektarii fbi ka durii kunin yoo fakkeenyaaf ariitiilleen pirezidaantiin ameerikaa hujii irraa akka buusuu hin dandeenyu yaada wixinee tokko baasanii irratti walii galan. ministeera hajaa alaa paakistaan akka inni hagi jiru biiroo mootummaa keessin hojjan mana murtii hajaji namni kun kawaaf asiif jedhanii horii biyya alaati qabu dhoffatee jedhaniitiin himachuu jiran ministeera hajaa alaa paakistaan ka durii nawaz shariifillee oomakkana kanaan ji sagaliin duratti hojiirra buusan. bulchooti kooriyaa lamaan kooriyaa kaabaatiif kooriyaa kibbaa bor akka biyyaatti wal mari'achuuf yaa'u jiran waan akkanaa takkuma akka biyyaatti hojjetanillee hin beekan akkuma kanaan pirezidaantiin kooriyaa kibbaa moon jae in pirezidaantii kooriyaa kaabaa kim joong un darii biyya lamaanii ka waraanaan wal eegan irratti wal mari'achuuf deemuu jiru achitti fudhateetiin simata jari kun hujii nukleera kooriyaa kaabaa irratti wal dubbata bulchiinsi ameerikaalleen marii tan keessa jiraachuuf deema qalbii guddoon eeguuf jiralle hor guyyaa sadiitiin duubatti biyyeef bisaan gar daarii lamaaniitii fuudhanii muka biqiltuu daarii isaanii irratti dhaabani oduu namaaf qabtanu.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka dabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. koomishinar olaanaan koomishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa zayid ra'aad aluseen daawwannaa hojii guyyoota afuriif itiyoophiyaa keessatti geggeessan kaleessa xumuratan muummichi ministeeraa itiyoophiyaa dooktar abiy ahmed dabalee aangoota mootummaa itiyoophiyaa qaamota uummataa biyyattii keessaa hedduu waliin marii geggeessuu isaanii kan dubbatan hoogganaan mirga dhala namaa addunyaa kun jalqabbiin amma itiyoophiyaa keessatti mul'atu kan nama jajjabeessu jedhanii gama kanaan. waadaan muummichi ministeeraa abiyyi seenan akka hojiitti hiikamu abdiin qaba jechuudhaan dubbatanii jiru tigistitu dhiyeessa.
Koomishinarri olaanaan Koomishinii Mirga Dhala Namaa Mootummoota Gamtoomanii Zayid Raad Al Huseen Itoophiyaatti yeroo imalan kunan lammataati. Bara darbe bara kuma lamaaf kudha torba caamsa keessa biyyattii dhaquudhaan qaama mootummaa hooggantoota paartii mormituu dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota mana hidhaa qilinxoo jiran amma tokko dubbisanii deebi'anis oggas naannoo oromiyaatii fi amaaraa naannolee dhiittan mirga dhala namaa hammaatan jira jedhamu akka qoratanis ta'e kotteedhaan ijjatan in eeyyamamneef daawwannaan isaanii tibbanaa garuu sanirraa adda ta'uusaa dubbatan koomishinarichi an affeerraman muummicha ministeeraa haaraa Itoophiyaa dooktar Abiyyi Ahmadeeni.
in the uh, invitation uh, submitted to us, uh, we were given access to Oromia.
affeerraa nu ergame irratti oromiyaa akka dhaqnu nu eeyyamamuu agarsiisa haaluma sanaanis gara oromiyaa imallee hooggantoota aadaatii fi bulchiisota sadarkaa naannootiin wal argee mari'adheera.
koomishinarichi jalqaba torban kanaarra gara bishooftuu imalan. hojjaa duraa hookanis wiixata darbe bishooftutti abbootii gadaa wajjiniin wal arganii an mari'atan koomishinarri olaanaan koomishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii kun abbootiin gadaa bakka bu'oonni mootummaa itiyoophiyaa jiraatanillee akkaatan itti isaan cichanii dhugaa haala ifaa fi bal'aa ta'een sodaa tokko malee dubbatan roorroo qaban lafa godhan an dinqisiifamuu jedhan ibsa roobii kaleessaa daawwannaa biyyattiitti godhan akkuma fixaniin baasan irratti qabiyyee marii isaanii amma tokko goggaa ibsanis.
And I have to say, I was much impressed by the way in which they articulated their optimism, but there was also a, a keenness.
Akkaataan haala jiru hawwii egeree wayyaa qabaachuutiin ibsan na hawwachuusaa dubbachuun barbaada. Sana malees abbootiin gadaa barbaachisummaa haala ta'aa ture qorachuu fi barbaachisummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaroominaan na ibsaniiru. Kana keessaas qooda fudhachuu barbaadan.
dabaluudhanis koomishinariin kun abbootiin gadaa lammiileen itoophiyaa hundi sagaleen isaanii dhagahamee mirgi isaanii eeggamee dhugaan bakka akka argattu rakkina gama mirga dhala namaatiin hidda jabeeffatee jiru hiikuuf cimnee hojjechuu keenya itti fufnaa jedhaniiru waan jedhan koomishinarri olaanaan mootummoota gamtoomanii mootummaan itoophiyaa abbootii gadaatii fi bulchiinsa naannoo oromiyaa wajjiniin walgahii yeroo duraa goone kana haala nu mijeessu isaaniitiin. galateeffachuu barbaadaa jedhan turtii isaanii bishooftutti bakka ayyaanni irreechaa guddichi hoggaa hoggaadhaan itti godhamu hora arsadee daawwachuu isaanii viidiyoon marsariitiin dhaabbatichaa baase in agarsiisa mootummoota gamtoomanitti koomishinariin olaanaan koomishinii mirga dhala namaa daawwannaa guyyaa afurii itoophiyaatti godhan keessatti barattoota yuunivarsiitii finfinnee bakka bu'oota dhaabbilee miti mootummaa biloogaroota abbootii amantii. akkasumas immoo hooggantoota paartii mormituu wajjiniin walgahanii yeroo mari'atanitti akka itti lammiiwwan biyyattii kun barbaachisummaa kabaja mirga dhala namaa itti ibsan dinqisiifatanii fundurri biyyattii onnachiisaa ta'uusaa dubbatan.
labsiin yeroo atattamaa akka kaafamu namoonni ammallee hidhaa keessa jiran akka gadhiifaman. manneen hidhaa kaanis akka cufaman yeroo gaafatan hundi isaanii bifa gamtaa ta'een.
karaa biraatiin gama mootummaarraa koomishinar zayid muummicha ministeeraa dooktar abiyyi ahmed dabalatee hooggantoota olaanoo biyyattii wajjiniin wal arganiiru guyyaa kaleessa immoo xumura isaanii dura jechuudha waajjira waajjira koomishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii damee biyyoota baha afrikaatii fi mootummaa itoophiyaa hedduutti waliigaltee mallatteessuu an ibsan koomishinar said mootummaan itoophiyaa barbaachisummaa waajjira kanaa hubachuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jedhaniiru. Ti'aansuudhaanis waajjirri isaanii naannoo Oromiyaatii fi Amaaratti qorannoo bal'aa geggeessuudhaa karoora qabaachuusaatii fi hawwii guddaadhaan akka itti deemaa jiru beeksisaniiru. Yeroon jijjiirramaa eessattuu salphaa mitii an jedhan Itoophiyaan seenaa baay'ee ulfaataa ta'e qabaattullee dargaggoota garaa bal'atan ciccimoodhaa fi beektota ta'an qabdurraa fayyadamuu dandeechii gama keenyan garuu nuyi jajjabeessuu gorsuu itti fufnaa gama mootummaa Itoophiyaatiinis jijjiirramni mummullachaa jiran. akka itti fufan muummichi ministeeraa Itoophiyaa haalaan aangoo yeroo fudhatanii fi sirna kakuu yeroo geggeessan waadaan galan hundi hojiirra akka oolu jajjabeessinaa jedhaniiru.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaggeeffattoota keenyaa yuunivarsiitii amboo mooraasa guddaa keessatti barattoonni har'a ganama hiriira geggeessuu isaanii fi barattoonni hiriyoonni isaanii hedduun eega labsii yeroo muddamaatii as hidhaman akka hiikamaniif akkasumas labsiin yeroo muddamaa sun akka kaasamu gaafachuu isaanii barattoonni bulchiisii yuunivarsiitichaa vo'eef ibsanii jiran barataan jaallanneen telefoonaan dubbiste tokko akkana jedha.
Yeroo darbe barumsi dhaabbatee ture yeroo sana mooraa keessa barattoonni hidhaman baay'ee jira.
Yeroo akkamii ture yeroon sun?
lama duraa beekumsi biyya keessa ture.
Ji'a lama dur.
Ee mooraa keessallee akkasuma ture. Mata gambeellaa sana wajjin mootummaa ta'uu maalaa ta'uu qaamni walitti buusee jira jedhama. Yeroo sana ijoollee dibiitti walitti bu'iinsi uumame. Ijoolleen baay'eedha. Lakkoofsaan qabaachuu baadhiyyuu ijoolleen sabaan Oromoo ta'anii fi saba Amaaraa ta'an baay'ee jira.
Kan hidhaman.
Ee sababa sanaatiif ijoolleen sun gannuusaa gadhiifaman jedhanii barataan sagalee dhageessifachuuf ka'e. har'a ganama naannoo isaatti lama haala mijeessineef akka barataan gaaffii gaafatu waltajjii hin turre fuuldura goree humni waraanaa dhukaasa irratti bane mooraa keessaa kaambii qabu durumaaniyyuu kanatuma barataan sagalee dhageessuu jalqabeen dhufanii barataa irratti dhukaasaa aara sana bananii kan imimmaan boccisan kana biras darbee barataan tasgabbaa'ee ammas gaaffiin keenya nu dhaga'amuu qaba jedhee booda barataa bira ga'an immoo dullaa waanuma qabanii reebaa turanii gaaffii barataa fudhachuudhaaf eeyyamamuun turre jarri aara sana dhukaasaa barattoonni kukkufaa waan akkasii ture barataa kufee kana yeroo bira ga'an inuma rukutu barataan danda'e amma jalaan ba'anitti jechuudha.
Warra rukutu kana keessa Oromoonni jiru.
Mootummaa afaan Amaariffaatiin deebii addachaa bittina adda adda jedhamee too dhukaasanii kan afaan Oromoo jidduu jidduutti keessa buusullee ni jira gaa baruu bittinaa dhalatuun beeku.
Rukuttaa sanaan ijoolleen miidhamanii gara mana hospitaalaa geessaman jiru.
Mooraarraan baane yeroo sana infoormeeshiniin akkasiin hin qaqqabne. Ijoollee reebanii bittinneessanii doormii irra dhorkanii doormii bira dabarsanii amma hari'anii lagatti naquu bira gaana barataa hedduu. Baay'ee gaafa muddan barataan mooraa bira darbee lagatti gana.
Ammi kun ta'uun yeroo ammamii fudhate sa'aatii meeqaaf gaggeeffame kun?
Lama jechuun rubii ruufii amma sa'aatii lamaa fi walakkaa kanaa ol deemeera. Ilmaamaan sa'aatii tokkoo fi sa'aatii tokkoo ta'e malee sa'aatii Waan har'a mooraa yuunivarsiitii Amboo guddicha keessatti uumame kan naa ibse barataan kabiraa immoo akkas jedha.
Barattoota hidhameetu nuuf beekamu jedhan jechaa gaafachaa turanii barattoota hidhamee jira rakkoo kumaan poostii kanaan.
Sababii maaliif hidhaman?
sababiin isaa beekamu gaa ijoollee keessumaa filatanii hidhan amma ta'e ijoolleen immoo isaan hiikamuu qabu yaada jalqabessanii haaluma kanatti ture.
Ijoolleen hidhaman kun meeqa ta'u?
Lakkoofsaan amma kana jechuun illee rakkisaadha. Garuu ijoolleen hidhaman jiru jedhanii meeshaan kaampaasii irra baay'ee turanii wotaaddarris warri federaalaa turanii amma ta'e cisboombii kana gadi dhiisanii ijoollee gargar galan sa'aatii murtaa'e booddee.
Ijoollee wanti reeban waan akkasii jiraa?
Aktuwaalii ciisboombii boqoo qofa gadhiisanii isumaan ijoollee gargar baasuuf yaada malee reebicha amma kanaallee hin turre amma wanti cimaallee hin turre.
Ijoollee barattoonni haasofsiise gara biraan ijoollee dallaa keessaa gara alaatti yoo ari'aniiru jedhu dhugumaa.
Ee amma ta'e ari'aa turanii ijoolleen akkuma tasgabbooftuuf gara bakkeetti ari'aa turanii ciisboombii kana baay'ee dhukaasaa turanii amma garuu maan jira tasgabbaa jira amma ta'e.
Ijoolleen warri mooraa ala ari'aman deebi'uu hin danda'u.
hin danda'ame ganama balballi yuunivarsiitii cufaa ture amma garuu balballis banameera deddeebi'ama jijjiiru ijoolleenis gara mana barumsaatti gara yuunivarsiitii dhufuudha.
Bulchiinsi yuunivarsiitii gadi ba'ee barattoota hin dubbisne.
Bulchiinsi yuunivarsiitii amma ta'e haasofsiisuu yaalii ture ijoolleenis walitti hin qabamne ganama garuu tasgabbeessuudhaaf haammatee yaalii godhaniiru kanuma gidduutti poolisii federaalaa gidduu gale waan ta'eef dubbichis gara biraatti deeme.
Poolisiin federaalaa kun mooraa ala jira moo achuma keessa jira.
Achuma keessa jiraatu.
Dhaggeeffatoota keenyaa waa'ee hiriirarra ganama yuunivarsiitii Amboo mooraasa guddaa keessatti geggeessame jedhame kana bulchiisa yuunivarsiitichaa qulqulleeffachuuf jecha kan nu dubbisne ittaantuu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Siister Muluu Kitaabaati akkana jedhan.
Ijoolleen barattoonni hidhama wayii turanii barattoonni sun nuu faayisamaniidha. Labsiin yeroo hatattamaa nuu kakaa'uudhaan gaaffii kana lamaan hin dhaga'e.
Barattoonni sun maaliif hidhaman yoom hidhaman?
Egaa maaliif akka hidhaman ani beekuu hin danda'u. Hidhamuu isaanii hiriiruma ijoollee kanarraa hin dhageenye. Barataan kun hidhameeras jedhee namni rippoortii nuu godhee jiru.
Barattoonni kan isaan jedhan barattoonni hidhaman kun eeguma labsiin yeroo hatattamaa labsame booda. Yeroo tokko jeeqamni ka'ee barnoonni dhaabatee ture barattoota hidhaman kana keessa immoo barattoonni Oromoos barattoonni saboota biraas ni jiru. Barattoota hedduudhaadha kan isaan jedhan bulchiinsi yuunivarsiitii waan quba qabu qabaa?
Lakkoomaa waan quba qabnu hin qabnu maaliif qaamni dhimma kanaan gaafatu qaama biraati. Qaamni kun immoo barataan ammanaas nu bira jira jedhee waan nu beeksisu hin qabu. Hiriiruma ijoollee irraa barataan hidhamuusaa kan hin dhaga'e.
Arra ganama yeroo barattoonni hiriira ba'anii gaaffii kana dhiyeessanitti humni federaalaa mooraa sana keessa jiru itti bobba'ee aaraa mimmaansisu itti biifee barattoonni yeroo baqatan immoo rukutaa ture ka jedhudha ka barattoonni himatan kanoo maal quba qabdu.
Kora bittinneessaan Oromiyaa yeroo bakkee wayiitti ijoolleen ol yaana'anii dhufanii tasgabbeessuudhaaf sossobaa turen arge. poolisiin federaalaa dallaa keessa jiraata. Ennaa dhagaa darbatan kana ofirraa dhoorkan waan akkasii harkatti qabatanii dallaama keessa deddeemuu isaanii argeera. Garuu egaa jeequmsa sana keessa dhaqee wanti ijaan argeen jiru sun dhukaa'eeraan dhukaanee hin beeku ta'uus danda'a. Dhiisuus danda'a ganama bakkicha jirurraa otoo qulqulleeffatte.
Kora bittinneessaa Oromiyaa ka jettan alatti kan isaan barattoota walitti qabanii tasgabbeessuu yaalan.
Gaaffii isin gaafattan hin deebisnaa ijoollee kanas mirga wabii eegneetu hiiknaa kanaafu akka deemtanii gara doormi keessanitti deebitanii gara fuulduraan barattan jedhanii tasgabbeessaa turanii kanaan mooraama keessatti.
Hiriira ba'uuf ganama ka'an sana bulchiinsi yuunivarsiitii barattoota sana walitti qabee itti dubbachuuf tasgabbeessuuf waan yaale jiraa?
Maal seeta hiriirichi jalqabee maal sagalee iyyaa dhageenye sa'a lamaaf walakkaa biiroo galtaa hiriirichi kan eegale sana dura. Garuu erga iyya kana dhaga'ee qaamuma adda addaa akka yuunivarsiitiittis hojii hojjetu poolisii madallaa keenyaarraayis maalidha gaaffiin barattoota kanaa kan jedhu qulqulleeffanne mata duree gaaffii isaan irraa kaasne walitti qabnee nuyi barataa kanaaf waan ni deebisnu hin jiru waan yuunivarsiitiin deebisu waan hin taaneef jechuudha.
Qaamni hidhe gara biraadha yuunivarsiitiin kana deebisuudhaaf aangoo isaan qabudha kan isin jettan.
amma nama tokko yeroo walitti qabdu walitti qabdee kanan sinii godhataan nama hidhame siikuun aangoo keenyaa miti labsi yeroo hatattamaas kaasuun aangoo keenyaa miti gaaffiiwwan ijoon lamaan jiru kana garuu barataa keenyarra immoo akka isaanis hin geenye haala jiru faana kora bittinneessaa oromiyaa faanas qaama nageenya dallaa jiru kan ijoollee kana sossobanii shan isaanuma faana haasa'aa turre jechuudha.
Gara fuulduraatti yoo gaaffii barattoonni dhiyeessan kana akka deebi'u gargaaruudhaaf waan gochuu dandeessan qabdu akka bulchiisa yuunivarsiitichaatti.
Qaama dhimmisaa ilaallatu faana waan bilbilaan haasofne qabna. Akka jedhanitti ijoollee kanaa durumaanuu akka mirgi wabii eegamee fi ba'an kan murteessinedha. Ijoolleen amma ganama kanayyuu otoo hiriirichuun bahin jallakkifamuu kan hin oolledha murteessine irraa durumaanuu waan jedhamu deebinuu kennaniiru.
Kan deebisiniif kenne qaama komaandi poostiiti. Eessatti barattoonni kun kan isaan hidhamanii jiran achuma magaalaa Amboo keessatti moo bakka biraatti?
An dhaqee hin argine akkuma siin jedhan hiriira kana booddeedha barataan hidhamuu yookaan hin dhaga'e ijoolleen garuu akka dhaqanii gaafataa turanii fi akkuma magaalaa kana jiran ijoollumarraa inni waan hin dhaga'e.
Ittaantu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Siister Muluu Kitaabaa ibsa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Kan dhageessaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Torbanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qophii fayyaa. raadiyoo sagalee ameerikaatti kutaan sagantaa afrikaa roobii kaleessaa rakkoo ootizim jedhamu laalchisee marii tokko geggeessee ture ogeessotaaf qorattoota eegumsa fayyaa dhaabbatoota ootizim irratti hojjetan akkasumas maatii ijoollee rakkoo kana waliin jiraatanii fi namoota rakkoo kana qaban waliin geggeessame kallattiidhaan televezyiyonaaf feesbuukiidhaan tamsaasame mariin kun jaallanneen achitti argamtee gabaasaa qindeessitee qabdi.
Today on Straight Talk Africa, we bring you a special presentation, Autism, Breaking the Silence, with guest host Rino Modu.
mata dureen marii kanaa rakkoo ootizim ilaalchisee calliinsa jiru haa cabsinuu ka jedhu yoo abbaan iyyate ollaan birmataa akka jechuuti gareen hayyoota tajaajila eegumsa fayyaa keessattuu ootizimii irratti hojjetaa jiran akkasumas dhaabota hojii walfakkaataa irratti bobba'an muuxannoo isaanii ibsanii jiran ootizimii kan ilaaleen ilaalcha dogoggoraa jiruu fi rakkoo maatiilee mudatu ka jedhus of keessaa qaba anis akka maatii mucaa rakkoo ootizimii qabu tokkotti itti hirmaadheen jira suuzaan daani'els waajjira qorannoo ootizimii qindeessu ka dhaabbata dhibeewwan sammuu biyyoolessaa waashintan keessa maadheeffatee keessa jiran maalummaa ootizimii gaafatamanii.
The definition is based on social behavioral communication issues and hiiki isaa dhimmootii quunnamtii hawaasa keessaa fi amala irra deddeebi'an agarsiisaniin kan mul'atu ta'us. qarooma yaada sammuu dadhabaa ta'uu fi dubbachuuf dadhabuun isaaniitiin madaalama kanaaf mallattoon agarsiisan namarraa gara namaatti adda ta'uun hubatamuu qaba kunis qaama sammuu isaanii dadhabaa ta'e irratti hirkataa jedhaniiru dandeettis ta'e dadhabbiin qaban akkasuma sadarkaansaa adda garuu jedhan leegos irraa ka dhufan dooktar yusihefoo eduwaard ashishiyaa rakkoon guddaan jedhu.
social interaction. There's absence of communication problem. They can communicate.
Hawaasa waliin walitti dhufeenya qabaachuu hin danda'an dubbatanii waliigaluu hin danda'an umrii guddaa yeroo ta'anis akkasuma namoota waliin quunnamtiin qabaatan kanaaf hojii hojjetanii jiraachuu hin danda'an hammi ofii isaanii gargaaranis murtaa'aaf daangeffamaadhaa jedhu dhibeen ootizim guddina sammuu namaa kan yeroo yerootti ta'uu qabu. danqee ijoolleenis ta'e kanneen ga'eessa ta'an dubbachuu fi namoota biroo waliin jireenya hawaasummaa akka hin qabaanneef akkasumas amala ofii akka to'achuu hin dandeenye godha rakkoon kun hayyoota toora qorannaa adda addaa irratti bobba'anitti dhibboo ta'ee jira gaaffiin deebii hin arganne ammayyuu danuudha fakkeenyaaf maaltu rakkoo ootizmii fida isa jedhuuf deebiin hin argamne wal'aansi fayyisu hoo jiraa ka jedhu immoo ka biraati. tajaajilli ijoolleef namoota rakkoo kana qabaniif kennamu dabalaa dhufuus hundumaa dhaqqabuun garuu gonkumaa hin danda'amne waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan yuunaayitid steets akka jedhutti yuunaayitid steets keessattiyyuu ijoollee jaatamii saddeet keessaa tokko rakkoo ootizmii qabu ijoollee dhiiraa yoo ta'an afurtamii lama keessaa tokko ijoolleen durbaa dhibba tokkoof saddeettamii sagal keessaa tokkotu rakkoo kana qaba. biyyootni maddi galii isaanii gadi bu'aaf giddugaleessa ta'e biyyoota afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti ragaa qabatamaan ijoollee ootizmiin qabaman agarsiisu hin jiru namoota rakkoo ootizmii qaban kana kan ilaaleen marii kanarratti kan argaman keessaa monyeenkeen tokko ijoolleen ishee lamaanis rakkina walfakkaataa qabu isheenis haaluma kana keessa jirti.
very important for the African community to know that this disorder exists in our community.
Rakkoon kun jiraachuu hawaasni Afrikaa beekuun akkaan barbaachisaadha. Afrikaa keessa akka jiraachuu danda'us baruun gaariidha. Waa'ee isaa dubbachuunis gaariidha. Ijoollee keessaniif gargaarsa gaafachuunis akkasuma waan gaariidha qaanessaa mitii jette. Rakkoo kana kan fayyisu jiraachuu baatus. haalli isaanii akka fooyya'u gochuuf tajaajilli kennaman jiru tajaajilli kunis namarraa gara namaatti adda ta'uun ibsameera. Maaliif dubartoota caalaa dhiironni rakkina kanaaf saaxilamu? Maaltu guutummaan fayyisa? Gaaffiin jedhanis deebiin argatiin jiru jijjiirama argamu xiqqaatus simachuudhaan abdiin turuun garuu dirqama ta'aa jedhameera. mooyeen keen dubartii ootizmii waliin jiraatanii fi rakkoo kana qabaachuu isaanii umrii isaanii guutuu hin beekan turan namaa gara namaatti adda jechuun kunoosa kana ni dubbatti hojii akkuma nama kaanii hojjattee galtii ijoollee ishee guddifachaa jirti.
I knew that I was different than other people, but I wasn't really certain why. Um, in my home.
Namoota biroorraa adda akkan ta'e beeka. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Mana koo keessatti akkasumatti hin dhaladhe guddadhe waan ta'eef jabinaanin keessa darbe. Garuu maal akka ta'e maqaas akka qabu hin beekun turee jette. Ijoolleen koo lamaan ootizmii qabu. Intalli koo waggaa lama yeroo guuttu kana gochuun dandeessu sana gochuun dandeessu naan jedhan. anaaf garuu isuma naan ijoollummaa kotti gochaa ture gooti waan taateef waan haaraa miti garuu san booda anis ootizmii qabaachuu koo kan hin bare sababa isheetiin ilmi koo kabiraas akkasumaa jedhan dooktar tireesii firiiman as waashintan diisii keessatti tajaajila eegumsa fayyaa kennu ilmi isaanii tokko rakkoo ootizmii kana qaba mallattoo ootizmii kan ijoolleen daa'imummaa isaanitti agarsiisan. maal jedhamee gaafataman.
Lack of eye contact is one of the main things. Um, early on, you, even as a baby, they won't actually Nama ija keessa laaluu hin danda'an daa'imummaa yookaan xinnummaa isaanii kaaseeyyuu ka biraan sagalee hin jaallatan gurra qabatu yookaan immoo sagalee sana jalaa dhokochuuf waajala galuu barbaadu addunyaan ituu callisee jaallatu dhageettii gurra isaaniitu guddaadha kanaaf. hawaasa keessatti qoodan fudhatan qobummaa foo'atuu jedhan walitti dhufeenya namaa wajjin qabu taanaan rakkoon kun ootizimii ta'uusaa shakkisiisaa jedhaniiru afrikaa keessatti namoonni hedduun rakkina ootizim kana akka qaban gabaasamaa jira kanneen keessaa dhibee kana qabaachuu isaanii ituu hin baramin turuu yookaan immoo ituu hin beekamin hafuun namoota biratti fudhatama akka dhaban moggaatti akka dhiifamaniif. dararaan akka irra ga'uuf karaa saaqee jedhameera kunis tajaajila eegumsa fayyaa quubsaa ta'e dhabarraa akkasumas waa'ee dhukkuba ootizim kana hubannaan jiru yookaan miidhaan gamasiin dhaqqabu hin beekamin hafuusaarraa madda as yuunaayitid isteets keessatti waggootii dhiyeenya kanaa kaasee maatiin ijoollee isaanii tallaalii tallaalsisuu waan didaniif jecha dhukkubi gifiraa yookaan meezels hammaachuun gabaafamee jira. keessumaa hawaasni somaalee kan kutaa minisootaa keessaa rakkoo ootizim ijoollee isaanii gidduutti dabalaa waan dhufeef jecha ijoollee tallaalchisuu didanii waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan yuunaayitid isteets yaaddoo keessa galee jira garuu tallaaliin dhukkuba gifiraa ittisuuf kennamu mmr jedhamu rakkoo kanatti hidhata hin qabu jechuudhaan qorattoonni fi hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubachiisaa jiru.
Research that has been conducted, um, funded by the NIH and the CDC, the Centers for Disease Control.
Qorannaaleen waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaan kan dhaabbata fayyaa biyyoolessaa yookaan NIH'n gaggeeffame irraa odeeffannoon argame tallaaliin ootizim waliin hidhata akka hin qabne mirkaneesseeraa jedhan. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenyaa an jaallannee gammadaati nagaatti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15180 15330 15640 15740 irratti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 11720 12110 12130 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.